mwamenye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiye na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na joy diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda mutumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu rwanda turi kandi live ku isi yose kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya facebook yacu ni voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
buri muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muramenyereye ko iminsi yose ya gatanu muri muri isanga urubuga aba ari urw'abapfasoni uno munsi twabatumiriye umupfasoni chantal ndikumana yigisha ibiharuro ariyo mibare mu kinyarwanda mu mashuri atandukanye yo mu bwongereza chantal yiyemeje guteza imbere indero biciye mu buryo bwa none akaba aramutswa n'ikigo burundi education foundation tuvugana ni londres mu bwongereza ku murongo wa telefone chantal ikaze muri muri isanga kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga n'abakunzi b'ijwi rya amerika
ndabaramutsa murakoze cyane kumpa akanya ko tuganira ku byerekeye indero y'abarundi nitwa chantal ndikumana ndi umurundikazi yigisha ibiharuro ngaha londres nkaba mfise umugambi wo gufasha indero cyane cyane mu gisata cy'ibiharuro ni siyansi dukoresheje icyo bita interineti mu gifaransa murakoze hama nkaba mfise kandi n'ikindi kigo cyitwa burundi edikesheni foundation ni ikintu umubyeyi wanjye yitwa porofeseri emerite katihabwa joseph yatanguye kubera yitaho cyane indero y'abana b'abarundi kandi akaba ashaka no gufasha ubwa mbere na mbere aho yavuka muri korine ya rusaga muri komine ya nsoro ariyo ikongera ikaba muri provinsi ya gitega murakoze
reka imbere ko tuja kuri uyu mugambi wo kuzo kwigisha gushaka gutanga ubumenyi biciye ku buryo bwa none internet tubanze tugaruke gato kuri ico kigo burundi education foundation ni ikigo gikora gute cavutse ryari hama kigamije kigashonta
burundi education foundation ni ikigo cyatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na kane cyatangujwe n'ibyiyumviro by'umubyeyi turi kumwe kubera twabonye yuko hari hakenewe cyane yuko abana biga cyane cyane twahereye aho twari tuva muri korine rusaga iri muri komune rya nsoro tukiyumvira yuko gishobora no kuzokwira igihugu cyose kubera kenshi usanga uburyo bwo kugira ngo abana bige hari igihe usanga bukeha ego igihugu kirafise uburyo bwo gufasha mugabo ikibuza ko n'abandi boza bakunganira bagafasha uko bashoboye kuko tuzi yuko indero ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abantu navuga yuko novuga gute abantu niryo tunga rikomeye igihugu kiba gifise rero ukimvira yuko dushyizemo ingufu zo gufasha abantu bagatera imbere bakiga neza bakaronka uburyo cyane cyane mu bice usanga bikenye eh, bataronka uburyo bukwiye kugira ngo eh, ba- bagure nk'ibikoresho by'abanyeshure cyangwa ibikoresho by'abigisha eh, cyangwa novuga gute eh, eh, ibikoresho hari harashobora kuba tuvuge nka- nk'amakaye amakaramu Mhm.
ibitabo by'abigisha kugira ngo bige hariyo ababyeyi usanga batagira uburyo bwo kugura nka iniforume cyangwa kugura ibirato abana ngo baje ku ishuri cyangwa icyo navuga amashakoshi batwaramo amakaye kugira ngo ibyo bitabo baba banditsemo ibyigwa ntibinyagirwe eka ni byinshi ni iki byinshi umu- umu- umunyeshuri aba akeneye gushaka Mm.
kunganira Ego.
abo bantu bataba bafise uburyo Ego hanyuma eh, kuva muri ibyo bihumbi bibiri na kabiri eh, mumaze gushika irya nsoro mwafashije ni komine yose canke mwaravuze muti dushaka gufasha ishure rimwe gusa nkubabaza ati muri iyo myaka yose kuva mutanguye ibyo mumaze kurangura bingana gute
Eh, ntitwatangwe mu bihumbi cumi na bi- eh, mu bihumbi bibiri na cumi na- eh, na kane oya Eh, iyo fondasiyo yahereye muri- mu bihumbi bibiri na cumi
Mhm. turacari kumega eh, chantal turumva agaterefone sinzi uko bariko biriko biragenda muhinga bw'ivyuma reka tubasabe baturabire ikiriko kiraba kuko tutariko turashobora kumvikana neza n'umwigisha chantal eh, ndikumana wo mu bwongereza mu kanya baratubwira ko mu buhinga bw'ivyuma agaterefone kavuyeko ariko turaza kugerageza dusubire twongere tumuhamagare ijwi rya amerika risa mbere na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga chantal aragarutse chantal muratwumva ubu
ndabumva Yego.
ndabumva cyane Hari- hari habaye ingorane ya konegisiyo gatonya mugabo ubu birasa Ego, mu kirundi bavuga ko ngo ibihe- ubuhinga bw'ivyuma ntibwigera busezerana na rimwe ego yego nariko ndabaza nti kuva mugitangura mumaze gushobora kurangura ibingana gute hama mwabiranguriye kw'ishure rimwe muri komine yose cane
Eh, kuvana dutangura tumaze kurangura ibikorwa gusa mu ishuri rimwe Mhm.
ishure fondamentale ya rusaga iri muri eh, commune ryansoro ariyo eh, province gitega mugabo twifuza ko bishobora gushika mu gihugu cose aho tubona yuko harimwo abantu baba bakeneye gufashwa gusumba abandi Mm. Eh, umuntu avuga eh, nk'abanyeshure bari kuri iryo shure mufasha bangana gute muramaze kuramura ni mwebwe mutanga ubwo buryo bwose n'abigisha n'igwanyu bo muri batangwa na Burundi Education Foundation canke baba barabigisha basanzwe bahari muga mukaza musahiriza mu gufasha abanyeshure mubaronsa ivyo bikoresho vyabo
Okay. Euh, abanyeshure bari kuri iryo shure école ni école fondamentale ya Rusaga, école fondamentale ya Rusaga ni ishure rishasha ryatanguye mu kwezi kw'icenda kw'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Mhm.
ni ishure rya leta ni ishure rya leta ryubakiwe eh, ryubakiwe aho ibisaga ari eh, uburyo butanzwe na unicef kuko unicef mu bisanzwe yubakira leta Eh, iyo rusaga yari korine itagira ama- itagira ishure muri komune ya ryansoro ryose Mhm.
eh, byarafashe umwanya mugabo eh, aba- abantu bo bavuka muri iyo muri iyo korine baragiye hamwe barandikira um, eh, barandikira ubushikiranganji bw'u- bw'indero kugira ngo babaronse ishure hama rero kubera umubyeyi wanje ari yaza eh, yari yarashobora kwiga barandikira ikete bararimushikiriza ati udushikire imbere turonke ishure iryo shure rero ni ishure rya leta Mhm.
twebwe dufasha amashuri ya leta kuko twebwe nta nta buryo bunini twari dufise bwo kuka- kubaka ishure Mhm.
gusa twabashikiye imbere eh, dusaba ubushikiranganji bw'indero hamwe na unicef kugira ngo turonke ishure hama iryo shuri cyo tuca dukora eh, nk'abigisha eh, batanga muri iryo shuri ntibari bafise ibikoresho tuvuga bya byo kwigisha ntibari bafise eh, novuga ibikoresho bimwe bimwe byo guhu- byo gusukura nk'ishure abanyeshuri bo ngaho batishoboye usanga bafise ababyeyi badashobora kugura ama uniforme cyangwa kugura amakaye amakaramu ibirato amashakoshi meza kugira ngo amakaye yabo ntanyagirwe Mhm.
ibyo rero tukabirira aba- abanyeshure n'amasabuni kugira ngo abana ba- bagende ku ishuri basukuye n'impuzu bambaye zigende eh, zifise isuku Eh, ubwo rero twabitanga muri iyo kori- korine mugabo n'abandi n'abandi bo muri mu zindi korine bakenye Mhm.
dushobora kubaronsa uburyo kugira ngo eh, bi- baronke ibyo byose baba bakeneye Yego urakoze cyane rwose Chantal Eh, turafise abakunzi b'ijwi rya Amerika ku mirongo itandukanye ku ikiganiro tutaba tucisangije tutanguriye kuri Lambert Lambert ikaze Lambert La- Lambert uratwumva Eh, uratwumva Ego ndabumva.
Eh, aho uherereye hama akabazo kawe canke ihererano mugabo abari inyuma yawe basabe kutavugira muri telefone yawe kugira ngo dushobore kumvikana Bimeze neza.
Ngi- hariho abantu bari inyuma yawe urashobora kubasaba bakareka kuvugira impande yawe kugira ngo dushobore kumvikana uratwumva lambert
Halo?
uriko uratwumva garamba
Halo?
lambert uriko uro- mu buhinga bw'ivyuma tumbasabe bashobore kumusaba ko yova ku impande yabo bariko baravugana kugira ngo dushobore kuyaga vyoroshe lambert aragarutse lambert lambert uratwumva ubu nuko hari ikibazo cyo mu buhinga bw'ibyuma tutazi cyo kiriko kirava ko ku matelefone ariko ngira ngo mu kanya viraza ah, gukemuka nuko chantal mwarimu yatubwiye yuko hari umugambi mufise wo kuzoshobora gutanga inyigisho zitandukanye biciye mu buhinga bwa none ariyo internet uyu mugambi utegekanya kuzotangura ryari hama ugakora gute
Em, uwo mugambi uwo mugambi ni umugambi mwiza mugabo usaba uburyo Mhm.
eh, iyo website yo kuzoshirako eh, ivyigwa eh, cane cane ivyigwa nk'ibiharuro igifaransa icongereza eh, na physique biologie chimie Mhm.
hamwe n'ik- n'irindi kuru novuga ngo mu congereza bayita eh, computer science Mhm.
donc aho bashobora kwiga informatike cyangwa ICT Eh, ni umugambi twatangiye kwiyumvira hama turaronka uburyo bwo kugira iyo website Mhm.
mugabo rero ni umugambi usaba ubuhinga bwinshi n'uburyo iyo website irahari eh, na biro eh, hama hakadoca ko amaku- eh, eh, novuga ibyigwa ibyigwa bishobora ko gushikira novuga isi nzima mugabo ukabihereza cyane cyane abana muri afurika bo usanga bataronka abahinga benshi bakwira imihingo yose imihingo yose eh, yo muri afurika mugabo urumva je nayo niyumvira uburundi kubera ego turashobora kuronka abigisha bigisha ibiharuro mugabo kenshi abantu baba barize ibiharuro bakabinonosora dusanga kenshi mu burundi batagwiriye Mhm.
hama rero kugira ngo turonke inyishu y'izo ngorane twiyumvire yuko hoba hoba icyo navuga nyine bita gu- eh, website mu kirundi ni urwo rubuga nyine ego urubuga rwa interineti muzocisha ko ivyo vyigwa vyanyu ego Yego.
ha- ha- hagategurwa mm, videwo i- hama iyo videwo igaca ikurikizwa na- n'ibibazo ibibazo kugira ngo barabe yuko umwana yumvise Eh, iyo rero ibyo bibazo bagaca babaha ubwo nyine bagaca babaha amanota baronse kandi bakabereka n'aho bakosheje Mhm.
bakabereka n'ukuntu bokosora ibyo rero usanga bitegurwa n'abantu abigisha banonosoye ibyo byigwa baba bigisha mugabo icyiza ni uko kuri iyo website twiyumvire yuko umwana yoca aronka ahejeje icyo cyigwa yahejeje umwaka yoronka urupapuro rwemeza yuko yakurikiye ibyo byigwa Mhm.
bituma rero ashobora kuja mu mu- mu wundi mwaka hama tugasaba rero aba- abakoresha ibibazo ngaha yuko bokwemera yuko eh, ibyo byigwa baba barabyize bo- babishikiza ahandi baba bagiye kwiga Mhm.
mu ntango twiyumvire ko umuntu yokoresha eh, ibyigwa biba bikurikirwa ngaha mu bwongereza mugabo tugasaba tuvuge na- n'abandi bakurikira iby'igifaransa kugira ngo ntihabe gusa abantu biga igifaransa cyangwa icyongereza eh, aribo bakurikira ibyo bintu Mm.
Eh, hanyuma eh, hanyuma azoba ari ah, amafaranga azotangwa abo bana ah, bazoyaronka mutegekanya kuzorihisha gute ikibazo ca internet kiracari ikibazo gikomeye mu bihugu bitandukanye nk'u Burundi ah, ndetse n'ahandi mu bihugu bibanyi bazoshobora kuronka ama ordinateur abafasha kubikurikirana kuko umuntu kugira ngo ashobore kwiga akoresheje ubwo buhinga ategeza kuba afise imashini akagira n'iyo internet
ego mm.
iyo iyo tubajije kenshi mu bihugu byo muri afurika usanga n'iby'ukuri interineti irazimba mugabo eh, umuntu aharuye tuvuge nko ku kuri centre imwe eh, usanga interineti kuri ku ma- ku mamashini ashika nka mirongo ibiri n'atanu usanga bakurihisha ku mwaka barashaka kugurisha amahera adashikana ibihumbi bine by'amadolari Mm.
ibyo bihumbi bine by'amadolari ubirabye eh, kenshi si amahera menshi cyane ku bantu boba baba- baba hanze ni ukuvuga ba- ba diaspora Mhm.
barashobora gufasha aho bavuka bakaronka interineti ku masantere aho bagomba gufasha hama ibyo by'amamashini nayo kenshi ngaha anye hari uburyo y'u- bwo kuronka amamashini ku buryo butari buniniya iyo ufite eh, amamashini ugura ashika nk'iya- nka mirongo ibiri eh, nti- sinobura ngo ni ibintu bizimba cyane ni ibintu bishoboka iyo hagiye nko gushaka ibintu birashoboka Mhm.
birashoboka kuko eh, ndaharura nk'amamashini nka mirongo ibiri n'atanu abantu b'abarundi n'aho boshira hamwe amahera make make umuntu yobishikako Mhm.
kandi umuntu agenda aragira buhoro buhoro ni- umuntu nta- ntavuka rimwe ngo yuzure ingovi ugenda uragira buhoro buhoro gu- gushika n'aho bakwiza bakwiza igihugu Yego, kibazo.
birakunda Mhm.
birakunda cyane kuko n'abandi barabishoboye Yego.
nga ego Yego.
iburaya mugabo sinibaza ko ari ibintu bigoranye rwose cyane birakunda ego turabinoganza mu kanya ariko tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone Eric ikaze
murakoze niho uherereye ni
Eh, ngende bujumbura muri komine ntahangwa karisiye gikungu ya kabiri Mhm, akabazo canke intererano
akabazo nari ko ushaka kubaza madamu chantal Mhm.
ariko araraba uyu mugambi wi- u- u- umushasha w'ishure nshingiro Mm.
Eh, hari ico wofasha kuri uwo mu- kuri ico ciyumviro ciwe Mhm.
hanyuma akandi kabazo mbega kubera iki yumvi eh, ya- yoba yahisemo ku- kwiyubakira ishure rye ariko ntashatse gufata mu mugongo uyu mugambi wa leta w'ishure shingiro wa kugira ngo afashanye na leta mu gutanga ayo ma ordinateri no gu- no- no gutanga iyo interineti Ku- ko yahisemo kwiyubakira ishure ryiwe ntafatanye na leta sinzi ko imbere yo kugenda reka mbaze Chantal ko yumvise akabazo ushaka kumubaza kuko numenga Ego.
bitandukanye n'ivyo mwatuvuze namwumvise Eh.
namwumvise cyane ishure sitwe twaryubatse ishure ryubatswe Mhm.
ryubatswe na na unicef ha- ri- rikoranye hamwe na n'ubushikiranganji bw'indero Mm.
twebwe ntitwigeze dutanga amahera yo gutangisha yo kubaka ishuri Mm.
ishure ryubakwa na leta hamwe na unicef Mm.
unicef itanga uburyo uburyo bugatangwa muri mu bushikiranganji bw'indero Mhm.
twebwe nta buryo twari dufite bwo kubaka ishure eh, twebwe twavuze ko tudafite ishure tubishikiriza ubushikiranganji bw'indero ubushikiranganji bw'indero rero bukorana na unicef nibwo bwafashije kugira ngo turonke ishuri Mhm.
hama i- ayo ma ordinateur tuyashyikiriza amashuri ya leta si ukuvuga ngo tuyashyikiriza ishure ryacu ibintu byose bishyikirizwa eh, ubushikiranganji bw'indero bushyikiriza bushyikiriza intwaro yo hagati ni ukuvuga amakomune kuko urumva ishure ryacu dushyikiriza aho tuba tubona dushyikire kandi kubona ko bikenewe Mm. hanyuma ka, eh, Eric watahuye kuri ako kabazo ko ko atari bo ba- bubatse iryo shuri ariko byakozwe na UNICEF bicije muri leta y'u Burundi ego ndabitahuye eh hama hariyo akandi kabazo bari babaje kuvyerekeye umugambi nyene bashobora kuzokorana biciye muri iryo shure mu mashure nshingiro n'amashure asa nk'amashasha mu Burundi Madame Chantal mwo kwishura Eric
ego mm.
Eh, amashuri shingiro eh, ukuntu umuntu ashobora kuyafasha ni uko umuntu ashobora kuyashyikiriza ibyigwa byiza byanonosowe n'abantu b'abahinga Mhm.
eh, tuvuge amashuri adafite abigisha bakwiye bi- bigisha nk'ibiharuro cyangwa bigisha fizike cyangwa bishi- bigisha eh, les sciences de l'informatique eh, bashobora guca muri ubwo buryo bakaronka ibyigwa binonosowe neza kuko em, hari aha- hari igihe usanga haba ubukene bw'abigisha bazi nobwa ibyo byigwa Mm.
ibyo rero interineti izoza kuba umuti umuti w'ubwo bukene bw'abarezi mu bice bimwe usanga bigoye kuronka abigisha bakwiye kandi abigisha babizi neza Mm.
Murakoze.
Ego murakoze cyane Eric ugira umunsi mwiza ngahe i Bujumbura
ego namwezi Ego ku murongo w'indi hariko Yves Yves ikaze nawe
murakoze ndabaramukije ku izindi amerika Mhm, aho uherereye hama akabazo kawe
Eh, je ndi bujumbura mu burundi muri eh, komine na hangwa Mhm.
Eh, nari mfise akabazo nigira ndamubaze umusubire mbanje kwanza kumuramutsa ah, umusubire kuba mm, ari ku ijwi rya amerika Mhm.
Ah, ikibazo cyanjye nagira ndamubaze ah, mwakubwiye yuko ari umwigisha yigisha mu gihugu cy'ubwongereza ni banihenze kuko nabibonye kuri facebook Ego nivyo
Eh, ikibazo cyanjye ni iki eh, ni umurundi kazi habuze iki kugira ubwo bumenyi afise abuzane mu burundi eh, kugira eh, ateze imbere n'urwaruka rw'uburundi kugira n'igihugu eh, gitere imbere biciye muri ubwo bumenyi wewe yaronse Mhm.
icyo nicyo kibazo cyanjye nari mfise habuze iki kugira aze mu burundi kwigisha eh, abarundi ubwo bumenyi afise Mm. urakoze ugira umunsi mwiza
sawa Eh, sawa muheza eh, gihugu rya amerika eh, murakoze.
Ndabaramu- Ego Chantal ndabaramukije neza Yves nta kibuze nicyo gituma niyumvira cyane igihugu cyanjye kugira ngo ubwo bumenyi naronse naronse ngaha mu bwongereza ndabuzane mu burundi duciye kuri interineti Mhm.
Eh, nje ndi umuntu ndi umuntu umwe turafite abigisha benshi b'abarundi eh, cyangwa abandi b'abanyamahanga mugabo urabye amashuri ari mu burundi ni menshi mugabo kubera kubera iyo internet eh, dushobora gushikira benshi benshi mu mash- bari mu mashuri y'u burundi dukikije kuri ibyo bya internet washaka tugashikira na benshi bari muri afurika kuko eh, ubukene bw'abigisha cyane cyane b'ibiharuro ba fizike ba shimi cyangwa les sciences za informatique icyo bita mu congereza computer science Mhm.
buri buri buri henshi Mm.
buri henshi mugabo tugira imana y'uko eh, hari ubuhinga bwa none butuma ushikira ushikira abantu benshi uri mu kibanza kimwe Mm.
kubera eh, internet kubera no muri afurika usanga ubu unye internet ishikira benshi kandi n'igiciro cyaragabanutse ni- n'igiciro cy'i- cy'ibyuma cyaragabanutse bituma byorohereza kwigisha Mhm.
ubwo bumenyi bwa none rero nibwo buzomfasha kuko ndi umurundi kazi akunda abarundi kandi akunda n'abanyafurika nifuza ko biga bagatera imbere Mm.
kuko eh, ubumenyi niryo ntango y'iterambere eh, abanyafurika eh, bafite ubwenge n'umutima barinda gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo em, abana b'abanyafurika abana b'abarundi bige bashobore kuzoteza imbere eh, ibihugu byabo Mm.
ni ibintu bifata umwanya munini ntibimeze nka kujya eh, leta ishaka kubaka amashu amabarabara ishaka kubaka amahopito ni ibintu bifata umwanya mugabo ndizera ko bizokunda Mm. hanyuma ga madame chantal iyo uyo mugambi wanyu tugarutse ko gushobora gutanga ubwo bumenyi biciye kuri internet mutegekanya kubanza gutangurira he ku bana bakiri ku ntebe nto ku ku bana bakiri muri eh, ku mashuri mato mato muri za kaminuza canke gute muzobitwarira rimwe Eh.
carimwe Icyu- icyifuzo cyacu cyari uko eh, duhera mu ishuri mu mashuri yisumbuye kubera ubukene buri ahanini mu mashuri yisumbuye Mhm.
eh, na za kaminuza kubera muri mu mashuri mato mato usanga ubwo bukene bw'abigisha si si bunini Mhm.
nko mu mashuri yisumbuye Mhm.
Eh, hanyuma mukibaza ko mushobora kurihisha nk'angahe kuzorihisha nizamara gutangura
Eh, nk'uburundi tuvuge eh, ntuvuga ngo abarundi n'abantu bafite uburyo eh, umuntu yosaba tuvuge nk'amahera umuntu aba yakoresheje muri eh, muri interineti n'amahera makeya kugira ngo umuntu ashobore kuriha abantu baba bariteguye umugabo ku barundi hari ukuntu umuntu ashobora kurondera uburyo duciye ku ma leta cyangwa duciye ku ma novuga organisme internationaux Mhm.
hariyo hariyo eh, novuga mm, hariyo abantu benshi baba bashaka gufasha muri ubwo buryo kuko bazi icyiza kivamwo mu ku- mu mu kwiga kuronsa ubu- ubumenyi twe kwigisha abana Mm.
turiko turarondera uko bishoboye turondere uburyo kugira ngo igihugu uburundi tuvuge eh, kubera abo twi- tuzi yuko adafite uburyo bwinshi Mhm.
turonke ukuntu dushobora kuriha ibyo bintu bita- bitaremereye cyane umwana w'umurundi yego Yego, murakoze.
yego turase mugabo Mhm.
icyiza icyiza cy'ibyo bintu ni uko tuvuge eh, nk'abana bo muri aziya abana bo mu za shine eh, ni abantu bafite uburyo bwinshi bituma umwana w'umwana wo muri shine arishe bisa n'uko umengo arihiye umwana wo mu burundi kubera Mm.
urashobora mm, kugira ko u- u- umwana yarishe wo muri shine ashobora ku amahera aba yarishe ashobora kurihira i- ibyigwa umwana atishoboye Wo mu eh, Burundi.
wo mu- wo mu burundi numva ndabumva rero neza mwigisha nuko muzo uh, nuko muzokugurukira isi mutazokwibanda ku Burundi gusa hazo ari ikintu Eh, oya.
muvuga ati aho uherereye hose ushoboye kwiga turaguha ikaze ushaka Yego, yego yego.
Mhm.
Eh, aba bivana n'ibihugu kumva ibihugu hari igihe usanga eh, batemerera nk'abanyeshuri gushikira mm, tuvuge iyo website Mhm.
yego Mm.
yego yego turase na Ernest ku yindi murongo wa telefone Ernest ikaze
Ego cyane.
uherereye he Bale.
uherereye he uherereye he
Shandi muri komine Mpanda.
uri muri komine Mpanda turumva uri no ku muhanda kwibarabara
Ni hafi barabara mugabo ah, namaze kuva ku ikaburimbi.
wamaze kuva ku ikaburimbo uri kuhakora uduki Ego cyane. Ngo jewe nsanzwe ni- nisubamwo muri segonoro ni ubu gusa ndi mu ikonje.
eh
Mm.
ni akabazo wari ufise none ubaza chantal
nta kabazo nabaza Chantal Mm.
numvise ko yagiriye ubuntu akaba eh, yigisha ibiharuro mu bwongereza Mm.
novuga ko novuga ko ari ubuntu yagiriwe mu bisanzwe none ko niyumvira nti ni ukuri ni byiza cyane wumvise umuntu w'umurundi cyangwa umurundi kazi yagira ubwo buntu akaza kwigisha hanze kurabyo n'ibintu ukuntu ibintu by'umunsi bigoye no kandi akazi ino iwacu kagoye Mm.
niho yakenera ati none we areka akora iki kugira ngo bikunde eh, abarundi kazi bari hino kugira ngo nabo bagirwe ayo mahirwe bashobore kuronka akazi nk'uko ca- eh, a- a- areka akora iki kugira ngo bikunde nabo asahirize a- abari hino iwacu burundi kugira ngo nabo baronke ayo mahirwe akabazo nkako yego ugume ku murongo eh, ernest dusabe imbabazi professeur chantal igituma hari utubazo tugaruka nuko murazi ko leta y'uburundi yaratwatse imirongo yacu ya fm haheze igihe kinini Ah, hariho rero ibintu tuvuga ugasanga umuntu ntiyigeze abyumva kuko badukurikirana kuri facebook ibyo twanditse muratwihangana n'iyo tubazo twaza turagaruka sinzi ko mwamucira kuri make icyo muri ko murakora kugira ngo ab- yavuze ngo abako abigema barundikazi bashobore guca amakanda waciyemo aho usha- aho mushitse ko hashimishije hari icyo muri ko murakufasha mwarimu yavuze ibyo- iby'iyo migambi yo kwigisha mhm.
Eh, ukwigisha ni icyifuzo dusha- dufite kugira ngo abantu bose bige bige yaba umukene yaba ufise uburyo Eh, mugabo hari ikibazo avuze ngo ati kuza kuronka akazi no jewe ndi umurundi kazi nibyo mfise ubwenegihugu bw'abongereza mugabo sindi umuntu atanga akazi kuko na jewe eh, nkorera abongereza sinovuga ngo ndafise ubushobozi bwo gutanga akazi eh, icyo nofasha ni uko eh, boronka uburyo eh, biciye muri interinete bakiga canke eh, mu- mu gufasha abantu baba ba- bava mu- mu- mu mihingo ikenye bakaronka uburyo mugabo ibyo gutanga akazi ngaha mu bwongereza ni ibintu ushoboye ni ibintu ushoboye na gato ni murakoze yego eh, ernest watomokewe
kandi yego urakoze ugira umunsi mwiza komeza ibyo warimo
yego namwe yego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turi ku migambi itandukanye umwigisha chantal ndikumana wo mu gihugu cy'ubwongereza harimo kuza ara- barashobora gucisha ubumenyi biciye kuri internet Ha- aho bizoramuka bikunze ga professor chantal ni ukuvuga ko izo nyigisho bazoba baronse bazihejeje bazoronswa diplome ifise uburemere bumwe nka diplome zironswa mu gihugu cy'ubwongereza cane
Eh, twarasabye amasanso ngaha atanga ibibazo Mhm.
y'uko eh, porogaramu zikurikiwe n'abana bari muri afurika babikurikije mu cyongereza ko boronka urupapuro rwemezwa eh, n'izo n'izo n'ibyo bigo bitegura ibibazo Mhm.
Eh, birakunda ko umuntu aronka eh, impapuro yemeza ko umwana yakurikiye kuko urumva ni imashini ikivuga ati uyu mwana yamenye Mhm.
kuko ni ni ni ni ubuhinga bukoresha bukoresha cyane ngaha mu bwongereza niho nabibonye umwana akabona neza ko yamenye n'umubyeyi akamenya akabibona Mhm.
eh, baraguha urupapuro eh, ibyo turiko turasaba ni uko urwo rupapuro rwo kwemezwa y'uko eh, uwo mwana ashobora kunguruzwa yerekana urwo rupapuro Mm.
ibyo nabyo birasaba birasabwa birafata nk'umwaka mugabo birakunda birashoboka Eh, hama urwo rupapuro iyi diplome izoza ari i- i- i- uvuga nk'uri kwararondera akazi ashobora kuvuga ati jewe naho ntari mu bwongereza mfite diplome y'ubwongereza
Eh, ukoresheje iyo- iyo website sinibaza mugabo umuntu arashobora gukoresha amasantere aba ari nko muri eh, tuvuge nk'abakurikira porogaramu z'abongereza kenshi n'ababa biga ngaho mu burundi Mhm.
hariyo abagenda bagakora ibibazo tuvuge nko muri santere y'i nairobi Mhm.
cyangwa santere yo mu yo mu rwanda Mhm.
iyo wakurikiye rero ukamenya kuko urumva ibyo ufite mu mutwe ntibigenda uragenda ugakora ikibazo bakaguha diplome yemewe yemewe ukaza ukayipurizanta mu mashuri yo ngaha anye Mm.
Yego.
yego Eh.
Eh, lambert aragarutse ku murongo wa telefone lambert hikaze lambert uriko uratwumva
umuhanda nicyo cyari navuga ariko ndi ndi jyenyine Eh, aka- aho uherereye he
uwo ndi rusaka lusaka
Eh, muri zambia
ah, akabazo kawe
ah, akabazo kanjye nagira ngo mbabaze ni muba mwarabashije kwiga mukagera kure ndetse mukabasha no kuba wenda munakora mufashe iki urubyiruko rwo mu biyaga bigari kugira ngo narwo ruzamure eh, eh, eh, ireme ry'ibyo ba- by'uburezi by'ibyo ba- biga kugira ngo biborohere kubishyira mu bikorwa kuko ubona ko akenshi bariga ukabona umuntu afite biganze afite matazi ariko vurema ibyo yize ugasanga ntabwo ntabwo kubishyira mu bikorwa birimo kugenda neza ntabwo mbega baba bara bigaragaza ko imyigire baragiye itaragenze neza ese uruhare rwanyu ni uruhe ko mwabashije kwiga mukagera kure mukana mukanagira n'amahirwe yo kubikora yenda aho hanze ese mufashe iki barumuna banyu basaza banyu bari hasi batabashije kugera ku rwego rwo kugira ngo bazahagere
urakoze lambert ngaho muri zambia ugira umunsi mwiza yego profesa chantal
yego icyo kibazo afatije numva kigoye gatonya mugabo inyishu navuze inyishu kugira ngo abantu bashobore kwiga neza kugira ngo bashobore konka nuvuga ibyigwa byanonosowe n'abantu babyumva kandi ibyigwa byiza ahanini kugira ngo bikwire ku bantu bose bazokoresha ibyo bya interineti n'iby'ukuri cyangwa rimwe rimwe abantu badashobora gukoresha interineti abantu bafite ubwo buhinga barashobora kuronka akanya gatoya mbwa ntibishoboka ko baronka umwanya munini kugira ngo bagende bashikire abo bantu batafise uburyo kuko kenshi abo batagira uburyo bari hasi babura uburyo bwo kuronka amamashini no kuronka interineti mugabo mugabo uko bizogenda birongerekanya amasantre akaba menshi amamashine bakaronka uburyo bwo kugira interineti ku masantre menshi benshi bazoshikira ubwo buryo bwo kwiga uburyo bwo kwiga n'abo bigisha bigisha bigisha ibiharuro bigisha navuze fizike shimi les sciences za informatike cyangwa kwigisha icyongereza ntibukenya gusa ngaha muri afurika turabibona ko no mu bihugu byo mu bwo muri aziya barabikenye inyishu niyo navuze interineti niyo navuze haba amasantre haba amamashine abantu bakigirako kuko abantu bize banonose ibintu usanga baguma ari bakenya usanga baguma ari bakenya inyishu y'ibyo rero izoba kuri interineti kuko abantu batagwiriye ntibashobora gukwira mu mihingo yose yego murakoze murakoze cyane rwose hanyuma hariho akantu avuze ati hariho abo usanga ibyo bize atanico bikorera bamarira cyane ni ikintu mwiyumvira ko gishobora kuzokemurwa biciye kuri izo nyigisho zica kuri iyo interineti ko umuntu ibyo yize bimugirira akamaro atarabye n'aho yabyigiye tutarinze turaba aho yabyigiye
akazi ibyo ibintu yize bimugira akamaro inyishu y'ibyo iragoye kubona kurumva akazi akazi katahari umuntu arinda kurondera ngira ngo ubundi buryo bwo kurondera ubuzima baciye nko nuvuga kwikorera ibyabo kwikorera ibyabo naho biva aho bari kuko no ngaha mu bihugu biteye imbere hariyo abantu usanga barize tuvuge barize nka isitwari mugabo ugasanga iyo isitwari bize siyo bariko barakoresha kugira ngo bagire ubuzima bwabo cyangwa ugasanga abantu baba barize mbe novuga iki abantu baba barize icyo novuga mu gifaransa ekonomi ugasanga ntibariko barakora muri ekonomi bakora ibindi bitajyanye n'ibyo bize mu buzima urinda kwiga kumenya ingene urondera ubuzima utarinze eh, rimwe rimwe gukoresha ibyo wize Mm.
yego murakoze Eh, Yego, yego. Ha, eh, kuri uyu mugambi nyine wo gushobora gucisha izo nyigisho kuri ku buhinga bwa none kuri internet umuntu aribaza utubazo twinshi na cyane cyane iyo tubitwaye mu gihugu cy'u Burundi tugerageje ku- kumenya n'ingene turavye ingene n'amashuri asanzwe akorerako nk'uzogira amahirwe akavuga ati ndafise aya mafaranga bisigura yuko ashobora kuzokomeza yiga muri ayo mashuri yisumbuye ibyo yiga akabangikanywa n'ibyo muri ko muriga canke ntibisi ngombwa yuko azobandanya ayo mashuri yarimwo mu gihe azoba afise ubwo buryo bwo kwigira kuri internet
yego icyiza cyo kwigira kuri interineti ni uko ushobora kuguma no mu ishuri uba urimwo mugabo eh, ugafata amasaha makenya ari nko kuwa gatandatu cyangwa kwa mungu ukiga ibyo ibyo birengeye ku byo uba warize mu ishuri Mhm.
kuko kenshi kugira ngo uze kenshi muri za kaminuza zo ngaha i buraya hari iyo usanga eh, bagusaba bagusaba cyane cyane eh, ibyigwa bikomeye bitatu baragusaba yuko uba ufise urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro urupapuro rw'umutsindo rw'igifaransa urupapuro rw'umutsindo w'icyongereza eh, hama bivanye n'ibyo byo kwiga hari abasaba urupapuro rw'umutsindo eh, rw'amasiyansi sinzi nyine babivuga mu mu kirundi eh, fizike shimi eh, na biyoloji Eh, ibyo ni byo bintu usanga bashimika ko kuko ndibuka na jewe nza muri indasitiri ngaha bansabye urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro eh, igifaransa n'icyongereza eh, nibyo usanga baguma bagaruka ku cyane eh, kugira ngo winjire winjire muri kaminuza zo ngaha i buraya bivuga rero yuko umuntu naho yoba ariko ariga ekole fondamentale arashobora kwiga ibyo bintu hejuru y'ibyo bizomwungururira imiryango Mm.
akaja mu- muri za kaminuza eh, z'i buraya canke zo muri amerika Mhm.
kubera aba yaragize eh, ibyo byigwa bikomeye bimutuma ashikira muri izo kaminuza z'i buraya canke zo muri amerika Mm. Yego murakoze cyane Eh.
rwose professeur eh, Chantal turafise na Arcade ku yundi murongo wa telefone Arcade ikaze nawe
ego me Eh.
ndashimye cyane kandi ndabyumvise ndumvise abisiguye ndabyumvise mubwo hari ikibazo jewe nari mfise uherereye he kwanza imbere kubaza ikibazo Eh, sa ntuherereye he sa urihe jewe ndi mu burundi ahi bujumbura Mm, tuga ku ijambo rero
Eh, yavuze urupapuro rw'umutsindo rwa- rw'icigwa kimwe kimwe muri ivyo mugino hino mu burundi umuntu agira urupapuro rw'umutsindo nimba ari nka humanitete nayo ivyo vyose ugasanga biri hamwe sinzi rero yuko umuntu ashobora kugira urupapuro rw'umutsindo nko mu biharuro honyene canke mu gifaransa honyene ico si nagitahuye neza ko ashobora kugira eh, urupapuro rw'umutsindo mu gifaransa honyine nayo ni ibyo byigwa avuga bazoza barafata canke usanga umuntu yafashe bakamwereka yuko eh, abifitemo ubumenyi sivyo ga professeur Chantal Ego.
Eh.
Mu bisanzwe ibi- ab- i- ibi- ibyigwa usanga bikomeye cyane baba bashimikira ko ni ibiha- ni- ni- ni- ni ikigwa cy'ibiharuro ikigwa cy'igifaransa ikigwa cy'icyongereza na n'ibyigwa bya- by'amasiyansi ni ukuvuga fizike shimi biyoloji Eh, ibyo ni byo bashimika ko ahanini Mm.
eh, ego kuko novuga ko niyo shingiro yo kubandaniza ku bindi bintu biga byinshi Yego.
Ego, murakoze.
ego watahuye Arcade
ubwo ndatahuye none umuntu avyiga arinye canke yishikira aho ba- muri ayo makaminuza sinzi nico niko kabazo ka nyuma nari mfise Mm.
ego icyiza cya interineti ni uko utarinda kwishikira ahantu interineti igushyikira aho uri hose iyo ufise iyo mashini y'ubwonko cyangwa ufise ubwo buhinga bwa none nicyo cyiza Mm.
eh, interineti yazanye ni uko nta nta ntawe udutiriwe ntawe udutiriwe icyo ucu- icyo ushaka kwiga cyose urakiga kubera iyo interinete ugatora ikigo ushaka kwiga nta ntawe ukuzitira iyo ufite iyo mashini na interinete wiga icyo wifuza cyose ukagishyikako
yego akade nibaza ko utomokewe akade yamaze no kugenda diyodoni ariko we turi kumwe Yego, diyodoni sawa, sawa, yego.
yarakihari diyodoni ikaze
yego uratwumva diyodoni
yego je- If you'd like to make a call, please hang up.
diyodoni diyodoni tumva nawe nyine umurongo wa telefone utariko Eh, professor chantal turemereye abakunzi b'ijwi rya amerika ko mu kanya bahava babona videwo bakakubona uko mwabisiguye ivyo bintu muri mu biro vyacu ngaho mu bwongereza ariko kamwe mu ko mwabwiye mu two mwabwiye umumenyesha amakuru wacu veniste akorera ngaho mu bwongereza ni uko mwaronkeje ubutumire bwo kuzokwitabira inama y'umuryango eh, uri- ruhurikemwo ibihugu bikoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo mushobore gusigura ivyo mugambi wanyu ni ukuvuga rero yuko ari ikintu n'abanyafurika batanguye gutahura bakumva ko gikenewe ko abategetsi ba afurika bakimenya mwotubwira gato ubwo iby'ubwo butumire n'ico muzobwira abakuru b'ibihugu gu- bikoresha eh, i- ururimi rw'icongereza
Eh, nagomba gukosora gatonya Mhm.
Eh, ubwo hariyo inama izoba eh, y'abakuru batwara eh, abakuru bo muri commonwealth Mhm.
mugabo sibo bantumira jewe kubera ubwo buhinga bwo kugira ngo ibyigwa bishikire abanyeshure ku isi eh, ni ibintu ego biba bikorerwa ngaha mu bwongereza hakaba harimwo abahinga b'abongereza mugabo eh, abantu bo muri commonwealth eh, cyane cyane abo mu buhindi ni abantu bateye imbere cyane muri ibyo byo kwigisha eh, ibyigwa baciye mu buhinga bwa none abo rero babonye umugore w'umunyafurikakazi ari kumwe arakorana n'abongereza bavuga ati wewe urakwiye gutumizwa mu nama izoba ihuza abakuru b'ibihugu bo muri eh, commonwealth Mhm.
eh, saba abakuru b'ibihugu bantumira je nza ka novuga gute no- umuhinga bakorana n'abo bantu bategura ubwo buhinga bwo Mhm.
kwigisha ibintu kuri interinete kuko nabone bazoba baje kubishikiriza abakuru b'ibihugu eh, abakuru b'ibihugu jende ndi muto siri umuntu yotumirwa n'abantu b'ibihangange mwatumiwe Nza- yego ni ubutumire Eh, mwaronkeje n'abandi eh, bwira muzoje muri iyo nama gusa gusigura ivy'ubwo buhinga ego Eh, ego eh, ego ah, ni- ni- mugabo kubera Mhm.
kubera mba mba muri afurika bavuga ati byoba byiza ko eh, n'umunyafurika agenda akabisigurira aba aba- abakuru b'ibihugu kuko ni ibintu bizosaba uburyo bwinshi Mhm.
ubwo buryo bwinshi rero eh, ab- abari ngaha mu bwongereza b'abanyafurika babikora sinzi ko baragwira mugabo bisaba bisaba uburyo bwinshi rero ubwo buryo bwinshi utaronse ibihugu byo muri afurika bigushigikira ni ibintu bigoye gushikamo Mm.
Ni Uri- ibintu bigoye uri- gushikamo.
yego uri- urizera ko amaleta nyafurika azokuguruka kuri uyu mugambi akanawushiramwo uburyo kuko iyo leta idashizemo uburyo muri ivyo bintu urumva ko hariho agaca gaha- gahara gatonya ni ikintu wizera ko Eh, amaleta ndabizi.
azokugurukira Eh, ni- ndabyizera kuko amaleta amaleta arazi arazi ikintu cyiza kivamwo mu mu gutegura akazoza gukwaruka Eh, ego birafata umwanya mugabo barazi yuko iyo bigishije abana bakiga neza eh, abo bantu nibo bagaruka bagateza imbere igihugu Mhm.
nizera yuko nzobishikiriza bakabyumva kuko ntaronse ugushigikwa em, abo batwara batanshigikiye Mhm.
ibintu tu- mba nifuza gushaka ko hamwe na- n'abo turi kumwe ntibizokunda Mhm.
kuko ni ibintu bisaba uburyo ni ibintu bisaba yuko amaleta agushigikira Mhm. yego murakoze cyane rwose professor chantal turetse na claude ku yundi murongo wa telefone claude ikaze
kaze Eh, eh, uherereye
eh, ntere bijumbura Mhm, akabazo kawe
Eh, nagira mwibarize Mm.
ico cimvira gitanguye ryari yatangiye gucimvira ryari kugira ngo ashobore kucimvira kugira ngo abe umukenyezi wa mbere ashobora kwigisha ibiharuro mu buryo bwa none umukenyezi wa mbere ashobora kugira iki
Ya- yashoboye gutangura kwigisha Aha.
mu buhinga bwa none bino biharuro
ni umugambi ariko uki- ugitegurwa claude
aha ni umugambi Yego.
ugitegurwa yego gusa reka kubwire ryari yatanguye kubyiyumvira
yego urakoze ugira umunsi mwiza yego
ego Mm.
eh, icyo cyiyumviro ni icyiyumviro natanga kwiyumvira mu kwezi kw'icenda kw'ibihumbi bibiri oya ndabesha Mm.
nacyiyumviriye guhera mu kwezi kwa kabiri Mhm.
mu kwezi kwa kabiri kw'ibihumbi bibiri na cumi ni- n'umunani Mhm.
Eh, niho natangiye kwiyumvira icyo cyiyumviro kuko eh, eh, icyo cyiyumviro cyari icyiyumviro ubwa mbere cy'umubyeyi wanje professeur eh, joseph eh, kakihabwa eh, donc professeur emerite Mhm.
eh, yariko aravuga ati eh, nari nifuza yuko eh, ibyigwa nateguye bija ahantu umugabo we yavuga ati nshaka yuko ibyo byigwa bizoba eh, ibyo gufasha abana b'abarundi abarundi bashobora kwiga iyo shimi kuko yigisha shimi hama eh, n'abandi bazoza mu nyuma bakazoza bashaka amabyigwa abana bakiga akiga bakoresheje ubuhinga bwa none mugabo rero nsangira amahirwe yo gukora mu ishure ryarimo umuhinga yaronse agashimye kubera yabaye umwigisha mwiza mwigisha yigisha neza eh, ibiharuro Mhm.
uwo mwigisha rero kubera yabonye yuko hari ubukene ubukene bw'abigisha bigisha ibiharuro yafashe eh, yumvira yuko haba eh, ibyigwa eh, bagakora amavidewo yo gusigura eh, ibiharuro ukoresheje ubuhinga bwa none hakaba rekure agasigura akaba videwo agasigura guhera ku ntango gushika baheze hakaba ni ni ni novuga imyimenyerezo eh, nca ndavuga nti eh, none murashobora gufasha abana b'abanyafurika bwati muri afurika kubera mutagira uburyo ntidushobora kubizana kuko ni ibintu bi- bizimba ndavuga nti none umwana w'umuzungu ntashobora gu- amahera arishe mugafata igice mukarihira umwana muri afurika ngo yangu kubera ngo ari uburyo bwinshi tukabanza tukarindira nca numva ndababaye ndavuga nti ni kuri umwana wo muri afurika ariragiwe tutahagurutse twebwe abanyafurika ngo turikore eh, sinzi yuko abandi bazokwihuta kubikora Yego, Mhm.
murakoze.
yego murakoze rwose professeur turafise na desire desire ikaze
munereye Eh, uherereye he?
kujombora Mhm, akabazo
ko mudakakire maze nshimire umupfasoni iyo ntambwe idasanzwe yamaze gutera mu buzima Mhm.
hanyuma ndamubaza ikibazo dukurikira Mhm.
Eh, mbega ko numvise ko ari mu bu- ariko arakora ibyo ibyo byigwa donko iyo poroje yiwe ayibwa n'ibyacu kandi byo kumva mu buhinga bwa none arabona ashobora kubitaho gute mu gihe eh, nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere usanga bigorana nyine gukoresha ubwo buhinga bwa none aha ndavuga nk'igihugu cyacu Mhm.
eh, kandi gifite ibi- ibyo bita siyantifike kera mu mu bitaraza mu bi- bya- ibi- muri nivo sisiteme Mhm.
ko igihe byari gukunda nanjye ayo mahirwe nari kuyajyamo nkaronga ubwo bumenyi bwiyongera ku byo nize muri matitare no kwandanya muri nagire mbaze rero Mhm.
mbega harabona bwo bisaho gute na cyane cyane tukiri muri icyo kibazo hanyuma mbega ko tuzi ko uno munsi bana bo mu miryango ibayebaye usanga byose bashobora kugorana ingene bashobora kuronga ingene biga eh, amashuri ahanitse ateye imbere ashobora kuva mu byiza byiza mbega hazoshikirwamo abandi ingene usanga mu muryango y'iwabo bifashe bashobora kugene eh, ba- ba- ba- biga mbega bo bo batagira uburyo boshikirwa gute kugira ngo ubwo buhinga bushobora gutuma igihugu gitera imbere muri kazoza eh, Mhm.
bire kuri bose Mhm.
hanyuma reka tumushyikire dufite iyo ntambwe eh, umugamba awutegure neza Mhm.
eh, ku buryo na cyane cyane hajya yikoreye ikintu umuntu umu- umuntu muto usanga mbere ariho kiva mu byiza byinshi gusoma kuri bya yamaze gutera imbere kuko baba basanzwe bafite nubwo byari bikanubwira navuga ngo bitazongereza ababyeyi bibaza ko hageze ko iyo dufite bikeyi ariko twoteza imbere gusoma tugashyikira abamaze kubabona urakoze desire naho agatelefone kawe katumvikana neza icyumviro nibaza ko ibibazo nibaza yuko professor chantal yabyumvise professor
ego Ego.
Em, ndamwishyura ego icyo kibazo abajije ni ki- ni ikibazo cyiza kuko em, mu bisanzwe abafite uburyo n'iby'ukuri bi- biroroha ku- ko babishyikira abafite uburyo n'ubu hari abiga bakoresheje ubwo buhinga bwa none I- icyiza ni uko hariyo icyo bita burundi education foundation irondera uburyo bwo gufasha abo batishoboye bakabagirira amasanto kugira ngo abo bana batishoboye bashobore kwiga bige ibintu binonosoye byateguwe n'abantu banonosoye eh, ibyigwa bigisha Eh, ni ibintu biri ku mutima wanjye ni ibintu eh, eh, nifuza ko umwana wo- atishoboye aronka aronka uburyo bwo kwiga agatera imbere agatera imbere akazonafasha n'igihugu cyiwe Eh, ni uko jewe n'iby'ukuri navutse mu gisagara nagize amahirwe ngira umubyeyi yize mugabo uwo mubyeyi yize nawe yavuye ruguru aho batari bafite uburyo bwinshi sinovuga ko yari umwana eh, yari afite uburyo bwinshi mugabo yagize amahirwe haraba amashuri eh, arashikira iterambere abo ba- batagira uburyo umuntu azorondera uburyo kugira ngo babafashe mugabo nabivuze ko ari ibintu bisaba uburyo bwinshi bisaba ko amaleta n'ama organisme yofasha muri iyo eh, muri uwo mugambi wo kwigisha abana bakoresheje uburyo eh, ubwo buhinga bwa- bwa none Mm. Ego murakoze cyane turase innocent innocent akabazo kawe usongora ko dusa nk'abariko barasozera innocent innocent ndumva tutari ku uriko uratwumva akabazo kawe usongora cyane
nicyumvira hari hano n'umwanya ndabona urukuragera kwandika umushinga ingene yigisha mu mu bundi buhinga tukamusaba nyine mu burundi noneho turatomboye kari umurundi akaza nyine ak- agateza imbere ubwo buhinga yigishiriza iyo hanze natwe tuka- imbere tugatera imbere kuko kw'abandi hanze nakari mukeza kari umugore wa mbere yigishiriza hanze kandi akagira neza natwe twashaka ko yoza imbere akigisha n'abandi natwe tugatera imbere no mu burundi urakoze Tukagira cyane akore- ko gusa nibutse ko hariho n'abandi bapfasoni b'abarundikazi mu makaminuza atandukanye ah, bigisha hirya no hino tuzoza turagerageza tubarondera abapfasoni bashoboye gutera imbere kugira ngo baze barabwira abandi uko babigendeje hama bababere n'akarorero chantal hariho ubutumwa bumwe bumwe dufise kuri facebook tubatumire ni twaheze ikiganiro muze gucayo murabe ni kuri radio- eh, voa radio yacu mugabo reka tubasomere nka bum- bumwe muri bwo nka gu Elia yitwa Gu Lize Jeanne avuze ngo barundi turashoboye kabisa turagushigikiye imana iguhe kugera ku, ku ntumbero wihaye sinzi rero ko ufise akajambo wobwira abapfasoni muri rusangi abigeme kuko ikiganiro cuno musi ncabapfasoni n'abigeme hama n'urwaruka muri rusangi n'abo bategetsi batandukanye kuri iyo migambi yawe itandukanye
Em, abo bigeme n'abapfasoni em, ndabashimira cyane kubona bashyigikira umurundikazi Eh, abo ba- bigeme n'abapfasoni ni abantu bakomeye cyane mu gufasha indero y'abana b'abarundi nosaba ko eh, bosaba amaleta bonyine kandi bashigikire cyane ibyigwa by'abana b'abarundi eh, kugira ngo turonke iterambere mu burundi hama amaleta nayo nosaba ko yofasha cyane mu guha uburyo eh, ubumenyi eh, mu kwigisha kuko indero ubumenyi niryo terambere ry'ibihugu eh, nibyo eh, lo- ikibamwo gi- gisaba gi- bisaba umwanya munini Mm, mugabo murakoze cyane ni ibintu boshimikako Murakoze kugira barode- eh, Yego.
barondere uburyo bwo kubaka amabarabara ego n'ibindi murakoze byose.
cyane rwose professeur chantal ndikumana mwigisha mu gihugu cy'ubwongereza ejo nitwongera kubikora ko muzotwitaba
Ati, murakoze ego yajyanye na hazima ari kumwe kuri mikoro yakoze jeffrey mutagoma yegeranije amajina ya engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma kino kiganiro mushobora kongera kucumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com mu kanya turabandanya na programme z'ijuru ry'amerika
murakoze